All right, people, you're welcome to today's segment of Truth or Dare. But before we go into the show proper, we want to beg, please, like, subscribe, share, and comment. But do not forget to turn on the notification button so you get an update once there's an upload from us. Yes, sir. Thank you. Thank you. All right, don't forget to subscribe. Subscribe, Biko, please. Subscribe. subscribe please. Thank you. Ahem. You don't say it. <laughs> Today, that was. <laughs> Hi! Who is ready? Are we game? I'm ready. Yes. Are we set? Yes. I'm right. ready. Set, set, set. Set, set, set. We are set. Okay. I'll start from you. Truth or dare? Truth. Ah! Good girl. <laughs> Mama's baby. Uh-huh. Church picking. Uh-huh. <laughs> Truth. Truth. Okay. Um, no lie, yo. Huh? What is your favorite size in cucumber? hey! hey! <laughs> Talk through though. Um, okay. I like uh, big. As in, when they say big, you see the way my hand is like this. Ah. So I can feel it very well. Die. <laughs> Die. Die. She don't talk about <laughs> ah, <laughs> You want the one to come out for throat? No, it do not say in yes, go. Yes, go. Aya, ah, your turn, your turn, your turn. Your turn. Truth or dare? Okay. Um, dare. Okay, I dare you to kiss him. Okay. kiss him kiss should that man teach you. oh, look at me kiss him he say you kiss am. Mm. no oh, yeah, yeah. not this type Oh, real kiss. oh yeah, feel it. Go, yeah, no, no, no, go. Kiss him, kiss him. yeah. kiss him now. What are you waiting for now? Kiss him. Oya, kiss him. Oya, kiss him to this one. Ah, say like this. Aya, na my turn. Aya, who am Truth or dare? Truth or dare? No, no, no, no, no, no, no, no. Truth or dare? My turn. Let me go ask her first. Let me go ask me. Truth or dare? Oh, truth or dare? Truth or dare? Talk now. Dare then what should I go do after? Okay. <laughs> I dare you. back. I dare you to. Eat, eat. Nobody should stand up. Are you serious? Nobody. Oh, sorry. God will punish you after this thing. Because <laughs> I dare you to remove this trouser. Whoa! <laughs> It's ya. Eh? Wait, wait. On a blood to the rush. Ayana. Abi Adam wait now oh god why you no get it i dey like this i be adam o. wetin concern us who you wear adam dey Ah us comot trouser how e take affect our talk. You make i comot am comot am i tell you say make you What did they dey wait for wait oya i'm waiting Oh yeah, now. oya na oya go comot o yeah. na. yawe sit time yawe sit time What's ọsísọ ọsísọ. Many houses on Nana. Hey! Makutia <laughs> Kosie. Hey! Hey! Arume. <laughs> There is problem in this world that we don't know. Oh yeah, no. Never just shout that. Hey! Now they What's time. Wow. Make I do it. I said I pull them now. All of them. Eh, eh, from the now. You say do game. Oh yeah, that's it. So oh, what's oh, this? Oh no, wait, wait, wait, no. Ah. Uh, people should not do this thing na why you do like this i'm behind you are wasting our time you are wasting time you are oh. wasting time oya oh, o. Oh. e don reach na wetin dey took am you wan you wan you wan see. come outside come outside na you don dey waste too much time you don do ah. your own sef. chineke na rmm lekule. rmm no touch me joa you joa your own sef. so far you bring game come na you dey waste time do this thing make we dey go. na bring the bring her, bring her! bring am i no know. babe small na wait the uh, funny thing about this whole thing be say i adam you suppose don understand. i don understand me concern adam. i don understand you know wetin be adam. i no know adam dey here adam don die since o. don't try, don't try. I'm supposed to clap for me. That's how I don't try. See, I'm not clap, clap, clap, me. I don't try now. yes, you want to no be cheap, no be cheap. No, this one I just don't Don't no, no problem. Don't do it. Now my turn, Now mm, mm. my turn, no. your turn. Ma, eh. Bang, bang. Um, hmm? truth. Truth. Hmm. Hmm. Truth. Okay. What's your favorite sex position? <laughs> doggy, doggy. hey! All right, your turn. My turn. Which one is turn? Now my turn, I be it. Again, no, no. My turn. No. Now you go ask. Let me go ask. Mm. Mm. Uh, yeah. Oh, ask. No, no, no. Now your turn. My, my children. No, Allah. My truth. Truth. Truth. Mm. truth. Truth, my dear, my dear. Someone ask for your body now. How many boyfriend you get? Ah. ah. Let it be ah. No, you not even the this one. How many away match you don't do? How many boyfriend you get? Wait, you already asked. I just tell him. One boyfriend. Ha! That's lie. This truth or dare not one lie one boyfriend one boyfriend mm. sister who go ask mo go ask google oya oh, yeah. gree your phone mo go ask google i no i no i no go ask google eh na one na eh na na me i go be the one na no wahala <laughs> <laughs> this one na me dey ask o oya oh, dey ask. Who am I ask? She. Eh? Truth or dare? Me? <laughs> um, truth or dare? Dear. yeah. <laughs> Give them. I dare you to come on your Hey! Man, man, fine, yes, no. Ada, we go sit down your bar head today. Sit down bar head. <laughs> <laughs> Ah, ah, ah. Come on your wig. Cut am. This one women and lies. This one is sweet tree. Which one be say I come on my This one is sweet tree. I do I come on trouser. I never even buckle and finish. This one sweet tree. Come on your wig. This one enter. oh may we no help you i no wan make rat come out for that head. kọ̀wé aṣọ ṣe fọ́ bọ̀ dé dà yẹ. my shift o abi my shift. wetin be your own self. oya na oya oduam what's na ma comot am. comot am comot am comot am comot am comot am see grey hair see grey hair. hello hello hello. wait wait i wan talk make i talk wait make i talk just look your hair. your hair be like bicycle <laughs> you <laughs> no straight no be that one you think is that is that the same is that the same those people wey madness just dey come that face change african woman. Eh, i pass you i fit pass you now. Eh? Sure. talk am. na your turn. no talk am. at least my my boyfriend still like me like this. Wait. <laughs> tomorrow i go make. who go ask where we go see your boyfriend. your turn abeg. oya oh, your turn. you don go do grey hair don use like fifteen. no cover am again na make we dey see am this one don expire. na like this one carry my name. you know say say. say pass na you go sound like this. oyo yo yo truth or dare. Ah. okay. eh. truth. Eh? truth. okay. Okay. How many times have you ever done abortion short? I resemble you. I never do abortion. Lalai. I never Lalai. You go talk that one. That one wey you tell me nko. Eh? Ah, that one you tell me Not that day. Which film? I do am. You don't know. You you go that one when you tell me say you go that doctor house. We say that. Don't go ah! nowhere. Don't go of there. You just say you know where? No, no, no. Ah, Make I talk lam. How many times don't do abortion? Wait. How many times? One time na for film. Not be film. Not be you. I never do abortion.

you know as this one be like this. yes her name na abortion national state abortion company. ọjọ oh, <laughs> bíjìẹ una una bíjìẹ na mi personal too late. leave that thing leave that thing no <laughs> no come dey. i wear my wig. mo na no talk una secret for here you don dey wetin be post post post. no abeg next time no tell us lie. go ask your girlfriend. i wan wear my <laughs> wig. your turn. na don try. oya. Oh, your turn. you. Eh? truth or dare. ah i think say na me o. truth or dare. truth how many girl you don give belle. <laughs> na this one i know say you no go lie say. wait no as me i dey talk true o wait i dey talk true. you sure say you fit give woman belle. e dey craze. oya how many you for answer whether the gbogila gbogila dey come up. oya oya i don't know. wait wait i go no i go i go i go talk. oya. Oh, you see go don get belle for me. Eh? eh? angel don get belle for me. You at the counter with the house in this cup. you see God. <laughs> you see God. oh no eh? yo. Oh. which one. you see God. don get belle. she don hear. angel e no dey o. she don dey. angel don get belle for me. Eh, eh, eh. and angel oh, una do abortion sef. jesus. <laughs> you see say lie don dey enter dis thing. who lie i never give girl belle before i just dey play. Ah, na him be say your gbogbo you no fit you no fit give me belle. on for there ah, come on for there. Ah, okay truth or dare. Eh, okay now you go ask oya ask me ask me that na you go ask am no na this one wan ask me just ask am leave am make i no give her something wey she go mind oyoya how much dey your account no lie o uh na your account dey show red bar you uh, na okay let me start from oya okay truth or dare dare hmm. i dare to slap him three times both Last one. This one enter. that way. Hey! May God use me. No stand up. Nobody should stand up. That's the rule. Nobody should stand up. Okay. Pick up. Truth or dare. Action. Okay. Action. Truth or dare. Dare. Hey! Again. Action. Like Truth or dare. Dare. Like say like dare. Oh. They, they never fire you, ba? Again. Okay. Action. Truth or dare. <laughs> there. Okay, they never fire you. They go fire you today. No, I'll pity you. Pity. <coughs> no do pity for here. Now again with the play. Oh. Man, no pity. no do, no, do pity for here. Pity trouble. I no go do pity. Eh, I, just to slap him three times. You say, Mega! Yeah, man, no pity. Come find me. Pity oh, yeah. no yeah. Keep him. Too much talk do you oh yeah make i do it keep your jaw jaw make i do like this carry face carry face come near me Where dey lie since make i make i carry face come here blind blind nowhere see mm. see no trap you oh. no let me send thunder where they my village o oh. if i oh. said you one where they here na go kill you fast come come come carry face come carry face come carry face come na this are this this one be like person dey pack fufu the ones wey be say na iron bender i just use them. do iron finish oya oya this truth or dare dey sweet oya this one enter babe wait now i don't give a damn. you ah. waste time we don't waste our time now. i carry face every time they delay oh, Now you carry something come you say your face good for slap you want slap you don think we don dey agree to slap me oh, you go slap my career come on, o no you get career slap something Oh, jenna save my time Ah, eh. hey. Cool up agai eh. ekulobia eh, wait, wait. let me chop one now i dey hear good evening o oh. i dey hear good evening o night don come Why they do that? i wan go cook now. do fast now. Uh uh-uh. na. I was carry your face. So you fit slap one, snap the. You never slap my cheek, don't you? You first slap that. Slap the second one for here now. Ah, in, know, in. Babe. Oh, this thing for me. We go slap this wrist for We go get up. Why are you? No, na rape me now. Yeah, my head. Ah, hey, drop yourself. Wait now. Ah, now. This is your now. This is your time. Slap you. You say man no pity. Na lie. No. You want to wait? Come, no, no, hey, this one, no, eh? no, try me. I go oh. once you. Then oh. you get problem. If I oh. use this, uh, my slapper, I don't even slap her. You don't do it. You say I don't pity anybody. I don't pity anybody. Small thing. Why you Why they home? You not go talk where? Every time you do. You say you don't bring this game. So you bring this game. You better bring your head. Oh yeah, yeah, yeah. Mona, wait now. Mona, wait, wait first. I want to happen now. I be man pronounce oya no be slap oya. one two go. Eh, wait. she never slap you o. Oh. wait now person wey never slap you my thing yan yan yan yan wan take do this side. oya oya who face na. come small now. Yeah. yay wait. na one person o oh. na one.